murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubahaye ikaze mu makuru ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru tuyahere mu burundi aho inzego z'ubutegetsi zo muri icyo gihugu zivuga ko umusaruro w'amafi mu biyaga byo mu ntara ya kirundo ukomeje kwiyongera bityo ibi biyaga bikaba bitangiye gufata umwanya ukomeye mu gutanga umuti w'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kirangwa muri iyo ntara kubera ihindagurika ry'ibihe reka tubyumve muri iyi nkuru y'ijwi ry'amerika yateguye ibifashijwemo n'abanywanyi bayo mu burundi tugezwaho na desire hatungimana abajejwe intwaro mu ntara ya kirundo bavuga ko amakomere ya busoni bugabira na kirundo ari akarigwa no kwakirwa n'uruzuba rwinshi ruturutse ku ihindagurika ry'ibihe buramatari w'intara ya kirundo albert hatungimana avuga ko bariko barakora amahimiriza mu banyagihugu kugira bose bijukire kuvomera imirima bikoze ku mazi yo mu biyaga mw'ubu buhinga rero bwo kuvomera imirima ni ubuhinga turiko turahimiriza natwe abenegihugu bo mu kirundo kuko nawe haheze imyaka ibiri tutabona urwo ruzuba abenegihugu barashoboye kurima hanyuma bagira imana akavura karagwa hanyuma rero ubu twatanguye kandi turiko turabandanya umugambi wo kuvomera imirima niyo nyishu irama abahinga batubwiye yuko ishobora guha ubushobozi abenegihugu mu guhangana n'urwo ruzuba kuko iyo urwo ruzuba ruje nta mvura isubira kugwa imirima yose yarimwe ica yuma hanyuma abenegihugu ntibimbure hanyuma hagaca haba inzara bamwe mu barimyi bavuganye n'isoko ryacu muri komine ya busoni bavuga ko umwimbu wagenze neza muri uno mwaka bagereranije no mu myaka y'imbere batarashobora guhangana n'uruzuba ubu utwara rose ibigori abarimye mu mwonga hanini nyatwara rose n'ako gaceri muri rusange twavuga ko byifashe neza gusumba nk'ubwa mbere ihindagurika ry'ibihe rigira ingaruka mbi no ku binyabuzima byo mu biyaga ariko nahone buramatari w'intara ya kirundo avuga inyishu yabonetse biciye mu kubikingira nk'ikiyaga gweru cyo muri komine ya busoni kiramaze gutera imbere mu bijanye no gukingirwa inyuma y'amezi atandatu umugambi wo gutunganya ibiyaga by'isuka mu kiyaga victoria ufashije gukingira mu ntwaro bavuga ko ingaruka zishimishije kukaba nkako uharavye urabona ko imetero mirongo itanu zitegerezwa gusigara hagati y'ikiyaga n'aharangurirwa ibikorwa zubahirijwe hambavu y'inyungu mu burimyi abarovyi bavuga ko umwimbu w'ifi wiyongereye no mu bihe hatse uruzuba ubu imana dufashe imvura ikagwa zafi zivyarira urabona ko hatotahaye umva zafi y'amazi adubuze ca zigira indani zikaza zivyarira hariya za metero mirongo itanu basigaza iyo rero zimaze kujayo zirumva dufate umwuzurira umara amezi ayi urabona umwuzuri ukunda kuduga muku kwa cumi na rimwe n'ukwa cumi na kabiri mu kwa mbere haraca akazuba kitwa ngo namagage ajya amagage rero namagage uruzi ruramera nk'amazi akanuka hari indani zafi rero ca zimera ntizisubira mu mazi zisubira mu mazi zisubira zarakuze umwimbu rero ucuboneka kubera yareveme niyo ibika isamaki abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bavuga ko ifi zirobwa zavuye ku biro majana ku munsi zijya ku matoni atatu amakuru dukura mu bajejwe intwaro ni uko n'ikigega cya komine busoni kirangwamo ikiyaga gweru cabombotse amakori yigwije inshuro cumi ugereranije no mu myaka itanu y'imbere abanyagihugu batarumva akamaro ko gukingira ikiyaga uwujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo leonard birenze avuga ko igihe imvura yabonetse ari nyinshi uruzi kagera rugaburira igihugu cy'u rwanda n'uburundi ruciye mu ntara ya kirundo rwisuka mu kiyaga gweru gutyo n'ifi zikabona kugwira arashobora kumeneka akameneka agaca aza ku akaca zino mu burundi ni uko ifi rero ziri muri kagera zica zino usanga rero amafi mu gihe cy'imvura ari nyinshi aho uzahuzi abahuzi amafi aba yaje kubera hari amakagera agaca ku nkengero za gweru kagera rero amazi byone bikazira amazi avuye muri nyabarongo kagera agaca agaruka ino niho rero atuma umwimbu mwinshi w'amafi ngaha igihe c'amapfa abanyagihugu begereye ikiyaga gweru bavuga ko batagenda akagirire kuko baheza bakacikorako iki kiyaga kiradufasha nk'iyo inzara yateye ufise umuntu w'umurovyi nyene akaja mu ruzi azanye nk'udufi tubiri nuko arondera utuvu tukagakaranga nyene ugateka ugacumba ubugara abana bakarya intara ya kirundo yahoze yitwa ikigaga c'uburundi kubera umwimbo mwinshi waharangwa ubu ikunze kwibonekezamwo uruzuba mu myaka iheze abanyagihugu baraheba bakomoka bagahungira mu zindi ntara abandi bakaja mu bihugu bibanyi ivyo bikaba uko mu gihe iyo ntara iharugwamwo ibiyaga bigera ku ndwi ariko rero mu ntwaro bavuga ko imyaka ibiri iheze iyo ntara ubu iri mu gahengwe k'ingaruka zivuye ku ihindagurika ry'ibihe tuve burundi tujye mu rwanda aho ibiganiro byahuzaga abaturage bo mu mudugudu wa kangondo na kibiraro muri nyarutarama mu mujyi wa kigali bitarimo gutanga igisubizo cyari gitegerejwe byarebaga rero ingingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange bigamije guhagarika ukuburana kw'impande zombi abo baturage ariko baravuga ko bahisemo kongera kwiyambaza inkiko eric bagira ubusa ubu buhuza hagati y'ubutegetsi bw'umujyi wa kigali n'abaturage bo muri nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro bwari bumaze amezi asaga gatanu ijwi rya amerika ryamenye amakuru avuga ko busa naho ntacyo bwagezeho mu miryango makumyabiri n'umunani yemeye kwinjira mu buhuza imiryango ine gusa niyo byarangiye yemeye amazu mu busanza mu karere ka kicukiro imvano y'ubu buhuza yari kwanga ko impande zombi zisiragira mu nkiko nk'uko wakunze kubitangaza mu bihe bitandukanye umujyi wa kigali uvuga ko hari umushinga wo kwimura abaturage b'inyarutarama bakimukira mu busanza kubw'ibikorwa by'inyungu rusange bagatu batuzwa mu nzu zubatswe n'umushoramari uvuga ko banatuye mu manegeka gusa bamwe muri bo ntibabikozwa bagasaba ingurane mu mafaranga nyuma y'aho ubuhuza bunaniranye bari baburimo bakavuga ko ibyo bari bitezemo byabaye ikinyuranyo bwana jean dodier shika umwe mu bafite imitungo minini bagomba kwimukana we yari mu gikorwa cy'ubuhuza n'umujyi wa kigali avuga ko byamubereye amayobera twumvaga yuko mu by'ukuri hari icyizere kinini cyane ko tugiye guhura noneho n'ubuyobozi bwacu tukicara ku meza tukabereka ibyatubabaje bakatubwira nabo ibibaraje inshinga ariko mu by'ukuri twasanze uruhande rwa leta mu kijyanye n'ubuhuza ntabwo rwigeze ruva ku izima ku buryo wabona ko yari ifite ubushake bwo gukemura ikibazo dufite muri rusange sishikama gusa uvuga ko ubu buhuza butagenze uko bwari bwitezwe madamu gorori yoze ntakirutimana ari kumwe na berekari kabera nabo barebwa no kwimuka umuhuza njye nakubwira ko yabogamye nese umuntu warimo kuduhuza akagendera ku ruhande rumwe avuga ngo nidufate inzu nidufate inzu akakwinginga ngo ufate inzu iyo nzu rero ntabwo nzayijyamo ntacyo nzayiriramo kandi ntabwo no kujya mu nzu ari agahato ntabwo bampatira inzu kuko ntabwo nanayubatse ibyanjye nubatse barabipfobeje shikama yemeza ko yinjira mu buhuza ntako atagize ngo agire ibyo yigomwa ariko akananizwa kuri ubu mutungo warawubarira amafaranga arenga miliyoni mirongo cyenda akavuga ko akurikije ibyo amategeko ateganya nta kabuza atazabura gutsinda umujyi wa kigali mu rubanza n'ubusanzwe yaburanaga mbere y'ubuhuza icyizere cyo gutsinda ni ijana ku ijana nta nubwo nihana mirongo icyenda n'icyenda kuko ntabwo umucamanza azavuga ngo niba ndegera gusubirana uburenganzira ku mutungo wanjye kandi itegeko rikaba rivuga ko umuntu warengejeje iminsi ijana na makumyabiri ataratanga indishyi ikwiye icyo gihe umushinga uba wataye agaciro noneho umucamanza azavuga ngo ngo wari ugifite agaciro muri iyo minsi ijana na makumyabiri none ibaye iminsi itanu abo ubuhuza bwabereye imfabusa byumvikana nta shidi ko batsimbaraye bikomeye ku mitungo yabo njye mfite umutungo wanjye hari abawushaka hari icyo tugomba kumvikana kugira ngo bawujyane ibyo kumbwira rero ngo ngo mfite icyizere cy'iko nzabona ibyo mparanira ntabwo ari bo bafite icyo nshaka njye mfite icyo bashaka niba bashaka ubutaka bwanjye rero tugomba kumvikana buryo ki bushingiye ku mategeko kugira ngo mbubane izindi nzira zizakoreshwa zose zizaba ari igitugu n'agahato radiyo ijwi rya amerika yahamagaye bwana didasi nshimiyimana wari umuhuza muri iki kibazo hagati y'umujyi wa kigali n'abaturage ba nyarutarama atubwira ko atari ku rwego rwo kugira icyo abivugaho mu itangazamakuru gusa n'umuvugizi w'inkiko bwana harrison mutabazi twamushatse kuva ku itariki umunani z'uku kwezi ntacyo aradusubiza twari tugamije kumenya icyabaye intandaro y'ubwumvikane buke ku bahuzwa ijwi rya amerika kandi hagiye gushira icyumweru ishaka umujyi wa kigali ariko abawutegeka banze kugira icyo batangaza kuri iyi ngingo ni mu gihe mu butumwa bugufi twandikiye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana jean marie vianney gatabazi yadusubije ko umujyi wa kigali ari wo wo kugira icyo usubiza kuri iki kibazo hagati aho uruhande rurega rwo ntirubura kwitegura umunsi ku wundi inosande wo ku bwayo ni umunyamategeko wunganira abagera kuri mirongo irindwi muri iki kibazo yabwiye ijwi rya amerika ko isi yose igihanze amaso cyane ku ngingo y'iyubahirizwa ry'amategeko ku gihugu kigendera ku mategeko isi yose igiteze amaso iki ni ikirego gisebya igihugu cyacu twumva ngo kiri mu bihugu ngo byiza bikurikiza amategeko icya kabiri amahanga aratwose mu kiganiro n'umwe mu bamaze kwimuka ni umugabo wemeza ko afite abana batanu n'umugore bamuhaye inzu y'icyumba kimwe mu busanza avuga ko nubwo hari ikibazo cy'ubwisanzure muri iyo nzu nto hatandukanye na nyarutarama bari batuye bitandukanye cyane n'iyarira aho ngaho ikindi cya kabiri haba mu bijyanye n'inyubako haba mu bijyanye n'agakuntu kaba gateye haba mu bijyanye n'inzira ndetse urebye nk'ibikorwa remezo hafi ya byose birahari ku buryo bworoshye iki kibazo cyo kwimura abaturage nyarutarama cyatangiye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi itegeko rigena kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko igenagaciro rimara amezi ane iyo uwimura atubahirije amasezerano hakorwa igenagaciro bundi bushya cyangwa uwimura yabyemera akishyura atanu ku ijana by'umutungo w'uwimurwa kugeza ubu iki kibazo kirareba abasaga igihumbi magana ane abandi basaga magana atatu bamaze kwimuka amakuru duhabwa n'abitabiriye ubuhuza aratubwira ko ku itariki ya mbere z'uku kwezi aribwo umuhuza bwana didas nshimiyimana yatanze raporo y'ibyavuye bavuye mu buhuza ubusanzwe amategeko ateganya ko iyo ubuhuza bunaniranye ababuranyi bombi bahitamo kugana inkiko kimwe mu byo baregera harimo gusaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo urubanza ruzaburanishwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha eh abagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugere washington dc ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze mu kiganiro ejo kuri uyu munsi aho muherereye hose amahoro y'imana abane namwe mwe mwese mudukurikiye muri aka kanya kuri radiyo ijwi rya amerika ivugira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kuri mikoro mugiye kubana nanjye doris mugisha kuri uyu munsi mu kiganiro ejo tugiye kuganira ku myumvire abantu bafite ku gutwarira ikintu ku mugore utwite ni kenshi uzumva umugore utwite yifuza ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imirire aho usanga atangira kurobanura ibyo kurya ariko ibyo nanone ntabwo biba ku bagore bose hari abavuga ko umugore utwite iyo atwariye ikintu aba ari ukwigirisha umurengwe mu mvugo y'ubu abandi bati ni ngombwa kugira ikintu gihinduka muri wowe ko umubiri uba winjiyemo ikintu kidasanzwe abantu bagakwiye kumugirira impuhwe muri iki kiganiro muraza kumva ubuhamya bw'umugore waje kugira ikintu atwarira kandi mbere ataragikundaga si ibyo gusa kandi twanashatse kumenya imbarutso yabyo umwe mu baganga bashinzwe kwita ku buzima bw'abagore batwite yagize icyo abivugaho dutangire twumva ibitekerezo bitandukanye ku kuba hari abagore iyo batwise hari ikintu runaka baba bumva bashaka kurusha ikindi ni ibintu bibaho zaba bivuga ko bibaho nyine ko umugore ashobora gutwarira ikintu runaka ariko njyewe mu myumvire yanjye mbona nyine umuntu ashobora gutwarira ikintu bitewe n'icyo azabona ntabwo umuntu w'umukero wirira ibijumba ukarira kurya inkoko ya buri munsi nk'uko njye mbyumva nyine kuri bamwe mu bantu bibaho kandi ugasanga umuntu yari umurokore atanywa n'inzoga ugasanga yatwariye kunywa inzoga byatari wenda nka pirimusi ukajya batwarira ngo mubimba umugore kubera aba yahindutse imibereho iba yahindutse kubera umwana bafite mu nda nayo mpamvu nyine yumva afite ubushake bwo gushaka ikintu runaka bitewe n'ikintu afite mu nda nicyo kibimutuma akaba ariyo mpamvu wumva arashaka urwondo ashaka ibintu bisanzwe kuba yabishaka kandi ni byiza kuba yabibona kuko nibwo yumva yemerewe neza yabibuze nta nubwo yumva neza tumva nibyo bisobanuro mfite umugore ashobora kuba ataha ikinyaga ibisheke noneho ukabona arashaka ibisheke cyane mbese ibisheke ibisheke bikaba ibisheke mu rugo hariho n'abagore batwarira imyenda wenda akaba ashaka kwambara ikoti ry'umugabo cyangwa umupira w'umugabo nta kintu kiba kidasanzwe ndetse umugore kumuhara iryo kote ryawe akaryambara ko ari ibintu biba bizamara igihe gito wenda mwaba muri nko muri famille y'abayisilamu mutanywaga inzoga wenda akaba yatwarira ko gusoma kawayini kandi ubusanzwe ntabwo anywa inzoga urabizi ntabyanywa urumva nta nubwo bari bujye kuyinywera mu ruhame ari bukasomere mu rugo ukamubikira ibanga n'ubundi nk'uko muba mwarabisezeranye si byo si ukubana akaramata cya mbere ni uko nyine aba yahindutse hari ikiba cyahindutse kuri we cya kabiri aba afite undi muntu mu nda umuyobora niba yari asanzwe arya ibitoki birimo tungurusumu ubwo nyine hari igihe tungurusumu zimuhumurira nabi akumva ko yakirya noneho nta tungurusumu ziri mu buryo bw'umumenyamuntu buriya iyo umudamu atwite hari ikintu inda imutegeka iyo ikimutegetse hari abarya ibitaka hari abarya inyama hari abanywa inzoga batajya bazinywa so ni umubiri uba ubimutegetse ntabwo aba ari byo yigirisha yumva ko ari nk'ikintu kizana mu muntu akumva ni ikintu ashaka cyane kurutisha ibindi akumva ari cyo akeneye ibindi bikanga bikamunanira ntabwo ari umurengwe cyangwa uwukonsoma cyangwa kwishyira ku rwego utariho kuko ushobora kuba uri n'umukire ufite nawe ubushobozi bwo kubyigurira ariko ugatwarira cya kintu ubona atari ngombwa ko gihenze cyangwa kigomba amafaranga menshi ku buryo wavuga ngo urakonsoma nk'urugero ugatwarira uri umukire ufite n'amafaranga cyangwa ufite n'ubushobozi runaka ugatwara n'ikintu kigura desa nk'ibitaka iki ibijumba se ugahekenya ibisheke urumva ntabwo ari ikintu gisaba gukonsoma muri make icyo nzi ni uko bibaho kandi biri bisa nk'aho biri normal hari gutwarira ibintu runaka bitewe hari n'ikintu umuntu aba abura mu mubiri mu gihe atwite ariko ngo hari nk'ibintu ngukunda cyane ntabwo ushobora kubitwarira mu busanzwe utwarira ibintu nyine utari usanzwe ubona ahubwo ushobora kuba bi- bi- biba birimo n'ikintu hari umuntu akeneye mu gihe umuntu atwite
arakoze cyane rugamba jonathan ku kiganiro cyiza yagiranye n'abaturage bo mu mujyi wa kigali ku buryo bumva cyangwa bafata umugore watwariye ikintu runaka ese wowe udukurikiye nicyo uvuga ku mugore utwite usigaye ukunda ikintu runaka kurusha ibindi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ubundi byatangiye numva hari ikintu nshaka ariko icyo kintu nkagishaka nkakibura ariko nyuma nkumva nshaka isambusa zangeraho sinaziryaga bifatika ariko iyo zangeragaho numvaga mfite kuraje nkumva ndatuje muri ngewe ikindi nanone cyambagaho ni ukuba wenda uwo mu rugo adahari iyo atabaga adahari numvaga ntatuje kenshi na kenshi abaga yagiye nko mu kazi amasuraza ryari ibintu nk'ibyo nkabimubaza ariko iyo abaga ahari numvaga ntuje kurusha ntabwo yari abizi mpa- ntabwo nize mbimubwiraho ariko iyo yabaga ari mu rugo numvaga ntuje tubwire nk'ibyo by'isambuza si iby'isambusa byatangiye gute watangiye kumva ubishaka ryari natangiye kumva mbishaka eh, mfite inda nk'iy'amezi nk'ane ariko nabimubwira aramfashaga nagahita abyumva vuba akajya kuzizana cyangwa nanjye nazibona adahari nkazigura ariko yaramfashaga cyane ntabwo byanteraga ikibazo cyane ntabwo nazibuze none se ubwo igihe mbere se ntiwaryaga isambusa ntabwo isambusa nazikundaga ubwo nazuraga nyine nabonaga ntibisanzwe simbe nta apeti yo kuba arazigura ariko nyine maze gutwara inda numvaga isambusa ari ngombwa kuri nge n'umunsi iyo wiraga ntaziriye numvaga ntatuje muri nge niyo zaga zitinze ntabwo byangiraga ingaruka zihambaye sibyo kumva ko nyine hari ikintu kiri kubura muri nge nkumva nta mahoro mfite muri nge ariko ntabwo byatindaga kuzibona uti inda ifite am- igeze ku mezi ane nibwo watangiye kuzishaka cyangwa gusobanukirwa neza ikintu ukeneye hanyuma se byamaze igihe kingana iki byamaze igihe kinini kuko narekeye aho ngaho kuzikerera ari uko mbyaye
harya ngo ku munsi waryaga nk'isambusa zingana iki ntabwo narenzaga ebyiri Mm.
imwe ukayirya mu gitondo wenda indi mugoroba cyangwa niyo yaraga nzirire rimwe nta kibazo reka tuganire n'umugabo rero Uh, bwana habiyaremye U- kumva ko umugore wawe akeneye isambusa ni ibintu wumvaga gute ntabwo nigeze mbyinubira cyane cyane nari mbizi yuko bibaho yuko umugore agira icyo ararikira igihe atwite rero nabifataga nk'inshingano kimwe n'uko ashobora kunsaba ati nyamara we nta sabune ihari nta sukari ihari nabifataga nk'inshingano ku buryo byageze aho mfata icyemezo ndagenda ngura ifarini n'ubu ngubu yarasigaye nayikwereka yarasigaye ifarini nkagenda nkahamagara akadogo ukora amasambusa nkaza nkamubwira ati uze umutekere isambusa akabaho igihe aziriye wenda iz'uyu munsi aka- akazirya ejo akaryaho wenda n'ejo bundi bakazifata neza ejo bundi nabwo akaba ashobora kuryaho zashira nanone nka- nkahamagara aka- akadogo ifarini yari ihari n'ibikoresho byose bihari akaza akayimutegurira hanyuma mu gihe yaziriye ukabona ameze ate yabaga yishimye cyane kuko i- i- i- icyo umutima wabaga wamusabye yabaga akibonye byabaga rero ari ibyishimo mu muryango hanyuma se yamfashe Uh, uko watubwiye ko isambusa no kuba umugabo wawe ari hafi ari bimwe mu bintu byagufashije kugeza ubyaye Uh, hari ibintu bi- bimwe mu byo wari usanzwe ukunda noneho bya- umuntu yavuga ngo byabaye mbere se cyangwa byari bihabanye u- u- wanze cyangwa wumvise nyine utas- utagishaka kubera gutwita
ibirayi nahise mbyanga n'inkono bayitetsemo nkumva wapi ntibinshimishije ibirayi nahise mbivaho ariko ubu ngubu nibyo uri guhata n'ibigiye kurya yewe ngubu uri kubona ko ndi kubihata ubu nibyo ngiye kurya isambusa ni zari isambusa zi- z'ibirayi isambusa izo arizo zose kuko isambusa zi- zi- zi- ziba zirimo utuntu zari dutandukanye z'ibirayi ariko nanjye ntabwo nzi impamvu ibirayi kubiteka ngo mbirye nabyananiraga Eh, zari isambusa z'ibirayi wararikiraga ah, kandi ugahindukira ibirayi ukabyanga Mm, ibirayi simbirye bitetse numvaga ntabyo nshaka numvaga binukira nabi ariko isambusa ukumva uzishaka reka dushimire umuryango wa yamfashije eme confiance na habiyaremye emmanuel bo mu murenge wa gahara mu karere ka kirehe ku buhamya basangije abatwumva mu kiganiro ejo murakoze cyane
yamfashije Aime Confiance arakoze ku buhamya adusangije ndetse n'umufasha we mu kudusangiza uko babyitwayemo mu gihe umugore we yari yaratwariye isambusa cyangwa se yaratwitiye isambusa reka nshimire Noel Manishimwe umunyamakuru mu kiganiro ejo kuri iyi nkuru yaduteguriye ese wowe udukurikiye nicyo uvuga ku mugore utwite usigaye ukunda ikintu runaka kurusha ibindi
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
kunzi bacu ndabona ikibazo twababajije mumaze kugisubiza muri benshi christela wambwira icyo abakunzi bacu bari kuvuga kuri iyi ngingo twakoze uyu munsi mbere na mbere se ubundi uraho yego ndaho neza yego nanjye meze neza ndashima imana reka ubutumwa tubuhere kuri hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke aho yagize ati kuba abagore batwitira ikintu runaka ni ibisanzwe cyane kuko abagore bose bagira ibyo bakunda mu gihe batwite naho niyibizi eric uherereye mu murenge wa gasyata yagize ati ni byiza kuba mwateguye iyi nsanganyamatsiko ati kuko usanga akenshi ingingo yo kuba umugore atwite akaba yatwarira ikintu runaka abantu bayivugaho ibintu bitandukanye bamwe usanga babifata nko kwitetesha abandi bakavuga ko biba kuri buri mugore wese dukomeza uwera donata uherereye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyamirambo yagize ati njye ndacyari umukobwa ati ariko nigeze kuganira n'umubyeyi wanjye ambwira ko kuba umudamu utwite yatwarira ikintu runaka ari ibisanzwe ati iyo atakibonye abura amahoro rero aba agifite imyumvire y'uko ari umurengwe si byo ibi ni byo bitekerezo bimaze kutugeraho ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira
turi kuganira ku myumvire itandukanye abantu bagira mu gihe umugore atwite kenshi usanga biterwa n'imihindagurikire y'umubiri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mugenzi wacu david hitimana yaganiriye na dr ruzindana kenneth inzobere mu kuvura abagore barimo n'abagore batwite ati hari n'abagore batwitira ibintu byabangiriza ubuzima nko kurya ibyatsi ibitaka n'ibindi ese igihe bibayeho byagenda gute ahubwo se uko gutwarira ikintu ku mugore utwite ni ibintu biba ku bagore bose nitwa dr ruzindana kenneth ndi umuganga nkora cyane kwita ku bagore n'abadamu batwite biba byagenze gute kugira ngo umuntu atwarire ikintu runaka ubusanzwe rero iyo umugore amaze gusama mu mubiri we habamo impinduka nyinshi zitandukanye zizanwa n'uko haba kambyite ko hinjiyemo umuntu utari usanzwe arimo izi mpinduka rero zishobora gutuma umuntu agira imyifato cyangwa se n'imyifurize itandukanye idasanzwe ibi rero bikunze kubaho cyane cyane mu gihembwe cya mbere umudamu atwite inda ikiri ntoya no kugira ngo umubiri we witegure neza kuzagira igihe yibaruka ese ibi ntabwo byaba ari indwara gutwita ntabwo ari uburwayi ni umurimo ukomeye udasanzwe umubiri uba ugiye gutangira gukora habamo ibintu byinshi bihinduka byaba mu mitekerereze byaba mu buryo buri fizike byaba kuri orugane z'umubiri ingano y'amaraso iriyongera umutima urakubita cyane kurushaho umudamu ahora ananiwe ese ubundi umudamu wese utwite ibi bimubaho noneho ntabwo biba ku badamu bose biba ku badamu bamwe na bamwe kandi ikindi cya kabiri umudamu umwe ashobora kubigira ku nda imwe ikurikiyeho ntabigire hari n'undi ushobora kubigira ku nda zose yasamye hari na bamwe babigira abandi ntibabigire ntabwo ari ikibazo rusange biterwa n'umuntu ese ubu byabayeho noneho akwiriye kubyitwara amate tubagira inama yo kuza kwa muganga iyo bibaye tubakorera ibizamini tukabasuzuma tukareba ko niba nta yindi ndwara idasanzwe baba bafite mu mubiri rimwe na rimwe ushobora gutwarira ikintu kibi kuko dufite n'abantu barya n'ibyatsi dufite n'abashobora kurya ibitaka hari n'abashaka kurya za sima ziri ku nkuta z'inzu rimwe na rimwe iyo bikoze kenshi bishobora no kugira ingaruka ku buzima bwawe bwite cyangwa se bw'umwana utwite haba hari ingaruka bigira ku mubyeyi cyangwa se ku mwana atwite bishobora kubaviramo ingaruka nyinshi cyane harimo yuko iyo utangiye kurya mu buryo budasanzwe bashobora gushyiraho ibiro byinshi cyangwa se umubyibuho bishobora gutuma eh, bagira amakonsekanse cyangwa amakomplikasiyo mu rwungano ngogozi bikaba byamutera amadiyare cyangwa se konsitipasiyo kunanirwa kwituma bikaba byatuma babyara imburagihe cyangwa se babyara abana badashyitse bafite ibiro bikeya cyangwa bakaba abana bapfira mu nda Eh, ariko se abumva ko gutwarira ari umurengwe eh, ni iki bakwiye gusobanukirwa kuri iyi ngingo
njyewe ntabwo nabyita umurengwe ari taranzisiyo cyangwa se ari igihe arimo kandi kidaterwa nawe ibindi byo ni ugutebya nta kuri kuba kubirimo Mm.
Eh, Dr Kennedy reka tugushimire urakoze cyane kubw'ikiganiro gitoya tugiranye murakoze cyane namwe Christella ikaze urakoze nanone ko mikaze rero bakunze b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku nsanganyamatsiko twaganiriyeho yagarukaga ku mirimo yo mu rugo idahabwa agaciro aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki kugira ngo habeho impinduka mu myumvire w'imirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo nabibutsa ko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage mu mujyi wa kigali badusangiza icyo batekereza kuri iyi mirimo ikorwa n'abagore mu muryango ariko kuko itagira umushahara ntihabwe agaciro n'abagabo babo twanabagejejeho ubuhamya bw'umwe mu muryango mu karere ka kirehe wabashije kubona icyuho mu kudaha agaciro imirimo yo mu rugo ku rundi ruhande twanabagejejeho ubujyanama bwatanzwe n'impuguke ku cyakorwa kugira ngo imirimo yo mu rugo ihabwe agaciro ubutumwa mwatugejejeho ni ubu bukurikira kabera emmanuel uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gahanga yagize ati imirimo yo mu rugo ikorwa n'abo twashakanye irakomeye buri mugabo akwiye guha agaciro umugore we kuko bayikora bayikunze nka ba mutima w'urugo naho nyandwi emmanuel uherereye mu murenge wa ndera yagize ati imirimo yo mu rugo iravuna cyane umugabo aramutse afashe umunsi akirirwana n'umudamu mu rugo nibwo yabona uburyo imirimo yo mu rugo ikwiye guhabwa agaciro dukomeza saverine harerimana uherereye mu karere ka rulindo yagize ati abagabo babyumva mugerageze mwigishe bagenzi banyu kuko usanga imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore idahabwa agaciro dukomereze kuri nirora emmanuel uherereye mu karere ka nyanza aho yagize ati impamvu imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ikwiye guhabwa agaciro iteza imbere imibereho y'umuryango bategura amafunguro bakora isuku banita no ku bana ati icyakorwa ni ugutanga amahugurwa ndetse n'ubukangurambaga mu muryango abagabo bagasobanukirwa agaciro k'imirimo yo mu rugo dukomereze ku butumwa bw'uko ishaka ferdinand uherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi aho yagize ati imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ni iy'agaciro kuko nk'abagabo bajya gushaka amafaranga abagore bagasigarana inshingano zo kwita ku rugo naho dusaba imana marie devote uherereye mu karere ka kicukiro mu murenge wa murambi yagize ati hakwiye gukorwa ubukangurambaga mu kwigisha abagabo guha agaciro imirimo yo mu rugo kuko usanga batayiha agaciro ubutumwa bwa none mbuhimye aha tuzasubira ubutaha
bakunzi bacu rero murakoze ku bitekerezo muba mwatanze rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu mbibutsa ko uyu munsi twaganiriye ku myumvire abantu batandukanye bagira ku bagore mu gihe batwite aho usanga hari icyo baba basigaye bakunda kurusha ikindi twumvise neza uko atari ibintu byiza nako mu gihe bikubayeho wakwihutira kujya kwa muganga kugira ngo barebe nimba nta kindi kibazo ufite ese wowe udukurikiye nicyo uvuga ku mugore utwite usigaye ukunda ikintu runaka kurusha ibindi
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri whatsapp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe reka nshimire n'itsinda rigari ryamfashije kubagezaho iki kiganiro harimo n'igena roje wari uhagarariye iki kiganiro ndetse na mizero crispin wari uri ku buhanga bw'ibyuma ngewe wabagezagaho iki kiganiro nitwa doris mugisha amahoro y'imana bane namwe kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro radijwi ry'amerika yabateguriye
abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi icya mbere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo iyo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm inshuti muduteza yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri mikoro mwari kumwe